muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abari mu rwanda mwatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho ku badukurikira kuri interineti mwadusanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo komu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga nk'uko nari mbibabwiye mu kanya muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema ikiganiro cya none twagihariye umuziki n'uburyo utunganywa kugira ngo indirimbo isohoke mu majwi cyangwa mu mashusho inyura mu nzira nyinshi zitandukanye ndetse no mu maboko y'abantu benshi ab'ingenzi batuma indirimbo isohoka uko muyumva n'abo tuzi nk'aba producers bazobereye mu gutunganya umuziki ese gutunganya umuziki bisaba iki bikorwa gute bisaba ubuhe bumenyi ibyo bibazo n'ibindi mwibaza nibyo abatumirwa bacu bari bugerageze gusubiza mu kiganiro cya none muri studio uyu munsi turi kumwe na Clement ishimwe umaze kubaka izina mu gutunganya umuziki mu rwanda no mu karere Clement ayobora inzu itunganya umuziki izwi nka kina music ku bakurikira umuziki wo mu rwanda cyangwa se abanyamuziki b'abanyarwanda iyo mwumvise indirimbo itangirana na kina music mujye kumumenya ko uri inyuma y'iyo ndirimbo ari bwana Clement ishimwe Clement ikaze cyane mu kiganiro muri sanga ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane urakoze cyane gutunganya umuziki si mu majwi gusa ahubwo ni no mu mashusho turi kumwe ku murongo wa telefoni kuva i Chicago muri leta ya Illinois muri leta zunze ubumwe za Amerika na bwana Cedric Uwabasinga uyu mumenyereye nka Cedru we afite ubunararibonye mu kuyobora no gutunganya amashusho bwana Cedru ikaze nawe mu kiganiro muri sa
murakoze cyane kunyakira urakoze cyane nawe aho ngaho i Chicago ndabizi ni saa tatu nibwo mu gikanguka mutubabare kuba tubahamagaye muri aya masaha ya kare cyane ntacyo tuba twazindutse
urakoze cyane amasaha ya kare ni nako bimeze i Dallas muri leta ya Texas aha naho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika turi kumwe na Elno ugeziwe uyu akaba ari umunyamakuru uba hano muri leta zunze ubumwe za amerika akaba akurikiranira hafi umuziki n'imyidagaduro Ernest mwaramutse cyane aho ngaho i Dallas muri texas mwaramutse mwaramutse edi murakoze cyane kutwakira urakoze nawe kwemera ubutumire bwacu reka duhere kuri Clement ishimwe nari mbivuze mu kanya umaze kubaka izina mu gutunganya umuziki mu nzu yawe watangije izwi nka kina music mbere na mbere ku bantu batamenyereye uburyo umuziki utunganywa iyo bavuze producer baba bavuze iki umuntu aba ashaka kumva iki
murakoze ubundi iyo bavuze umuntu utunganya umuziki bavuga kenshi abantu baba bari muri studio zifatirwamo amajwi ubu mvuga amajwi ni amajwi y'abaririmba abacuranga n'ibicurangisho byabo umuntu rero ubifata akabihuza akabiyungurura bikaza kuvamo indirimbo mwumva nk'izi zo kuri radiyo ni uwo nguwo baba bavuga ni uwo nguwo baba bavuga utunganya byose akabishyira hamwe aha ujya gutangiza kina music umuntu yakwibaza wabitekereje gute eh, byakujemo gute eh, ese ni ibintu umuntu yigira bigenda gute
Ah, nari mfite ah, background n'ubundi mu bintu byo- byo mu nsengero mu- muri za korali n'ahandi hanyuma nza kubona ko mu rwanda hatari hari za studio zihagije bitangira nshaka ibikoresho bi- bivuye ahantu henshi hatandukanye ariko hanze y'u rwanda hanyuma mbishyira hamwe Ah, n'ubumenyi nagiye nari mfite muri izo korali nakuriyemo bikubitana nuko nigeze kugira amahirwe yo kujya kubyiga ni umukungu ko kina music yavutse gusa hari benshi babikora barajya babyigishwa n'ubundi n'abandi nabo babyigishijwe n'abandi bagahererekanya ubwo bumenyi ariko ubundi ni ibintu byigwa bigishwa mu mashuri atandukanye ubu hano mu rwanda hari hari ishuri ry'umuziki eh, ritanga amasomo ku bijyanye no gukorana umuziki Mm. aho ni ku ruhande rw'amajwi ku ruhande rw'amashusho cedru wowe ubijyamo byakujemo gute
yewe ninjira muri muri ibi bintu ntabwo ntabwo mu by'ukuri nari nzi cyane cyane n'ibintu ngiyemo cyane ni kumwe umuntu aba yarakuze akunda ibintu akundaga ibintu bya filime cyane narebaga filime nkibaza uko zakozwe nkagira iyo kiriyoziti yo gushaka kubyiga no gusobanukirwa ariko nkaba ndi umuntu nanone wakoze iruhande rw'abanyamuziki cyane nkunda umuziki nyirirwa mu masitidiyo so kwa gukunda videogarafi no gukunda umuziki biza guhura nisanga nyine ndi gukora music video arizo ninjira muri videogarafi nizo ninjiriyemo cyane kuko icyo gihe muri indasitiri yo mu rwanda ni nabwo wabonaga bitangiye kugira imbaraga cyane so nisanga gutyo nyine ndi gukora music videos ndabikunda cyane numva niyo nzira y'ubuzima bwanjye nyine numva niyo kariyeri nifuza gukomeza kugeza n'uyu munsi rero mba nubwo hari ibindi byakuriyeho ariko music videos nazo ni igice kinini cyo- cya cya kariyeri yanjye Mm. hanyuma ernest ugeze we uri umunyamakuru umaze igihe kinini cyane ukurikirana ah, uko umuziki cyangwa se imyidagaduro nyarwanda igenda izamuka Ah, nkawe mu ndorerwamo y'umunyamakuru ubona inta intera uyu muziki wo mu rwanda umaze kugeraho ah, imeze gute hanyuma ubona uruhare rw'abaproducers mu iterambere ry'uyu muziki ari uruhe
Ah, urebye navuga ko umuziki nyarwanda umaze gutera imbere cyane ugereranyije wenda nko mu myaka icumi cyangwa se cumi n'itanu ishize Ah, ubona ko hagiye habaho ah, gutera gutera imbere ugereranyije n'ibindi bihugu duturanye kuko urebye nko mu myaka nk'icumi ishize byari bigoye kubona abahanzi nyarwanda cyangwa se ushobora kumva indirimbo ah, radiyo ishobora gucuranga indirimbo nyarwanda gusa umunsi ukarangira byari byari bigoye ariko ubu ngubu ubona ko umubare munini w'imiziki irimo gusohoka irakorwa n'abahanzi nyarwanda irariri abaproducer ni abanyarwanda baba abakora ama, ama, ama audio na video Na- navuga ko muri rusange urebye ubona ko bimaze gutera imbere nubwo wenda hakiri ah, urugendo rurerure nk'uko clement yabivuze tugomba gukomeza kwiga no guhugurana ariko ah, navuga ko intambwe imaze guterwa mu by'ukuri irashimishije kandi iragaragarira uwo ari we wese ubikurikiranira hafi Mm. hanyuma Clement gerageza uduhe ishusho iyo ah, umuririmbyi akujeho asa ashaka ko umufasha gutunganya indirimbo ye iby'ibanze agomba kuba afite mbere y'uko mutangira gukorana ni nk'ibiki
Ah, ubundi ibyo hanze ni uko bafite indi- indirimbo Mm.
ubwayo ariko ubwo indirimbo mvuga indirimbo ni ah, amagambo na melodi melodi sinzi uko umuntu yabivuga mu kinyarwanda ariko ah, niba ari injyana cyangwa se melodi y'iyo ndirimbo Mm.
hanyuma Ndu- ndumva ari guhera injyana kuri ibyo rero wubakiraho ibindi byose bituma iza kuba indirimbo ah, abantu bakunda Ku- ku- ku bijyanye no ku- no kugena uko ah, indirimbo itangira uko igihimba cy'indirimbo uko irangira ibyo byose ukamufasha kubi- kubyubaka hanyuma noneho no ku- no kubicuranga no gufata no ku- no kwifashisha abandi bacuranzi niba hari abakenewe n'abandi baririmbyi niba hari abakenewe kugeza bize kuba indirimbo eh, nk'uko zisohoka zimeze Mm. hanyuma iyo processes cyangwa se urwo rugendo kenshi rufata nk'igihe kingana iki
Ah, indirimbo buriya ziratandukana nta yisa nta yisa n'indi kuko hari hari ubwo mushobora kuyikora mu minota mike ishoboka ubundi mukayikora ah, amezi Mm.
bitewe ah, na inspiration mwagize mushobora gukora ah, i- i- igitero cyangwa cyangwa inyikirizo bika- bikabafata mukaba mugarukiraho mukabura inspiration cyangwa ah, sinzi uko ubwo nayivuga mutu inganzo i- i- ituma mukora ibikurikiyeho mukaba mutegereza ubundi mukaba mwakora indirimbo imwe n'ebyiri mu ijoro rimwe zikaba zirarangiye biterwa rero na na na na inspirasiyo mufite n'ukuntu ah, mukora nako mwuzuzanya ibyo byose bishobora kwa- kugira icyo bihindura ku mwanya byamara kuba byakwihuta cyangwa bikagenda buhoro Mm. Ah, Ernest yaravuze ko ah, ugereranije n'igihe gishize umuziki nyarwanda umaze gutera imbere cyane aho ushobora gusanga nko ku maradiyo hacurangwa indirimbo nyarwanda gusa umunsi wose Ah, icyo gihe uruhare runini sin- sin- na- ndabizi biragoye kuvuga ko wenda nubwo uri- uri producer wenda ushobora kuvuga ngo uruhare runini ni mwebwe ariko kugira ngo indirimbo isohoke itunganywe neza isohoke iryohere ah, umuntu uyumviriza uruhare runini murushira kuri nde ah, bwana Clement
Ah, navuga ko ari na- na- ni- ni ni nk'ikipe mu kibuga iyo- iyo- tuvuge ku mu mupira w'amaguru iyo iyo iyo ikipe itsinze nubwo haba hari uwatsinze igitego ariko ntabwo ari wowe wayihaye umupira awuturugiza inyuma ni ukuvuga ngo uramutse ufite indirimbo nziza ariko igahura n'utunganya indirimbo mubi indirimbo yasohoka ari mbi uramutse utunganya indirimbo neza ariko wahura n'umuririmbyi mubi indirimbo yasohoka ari mbi kimwe n'uko uwandika indirimbo aramutse yayanditse neza ariko uyiririmba aririmba nabi ni uko nguko ni ukuvuga ngo ni ukuzuzanya hagati y'abo bantu bose kugira ngo mubone umusaruro mwiza rero biragoye ko navuga ngo ah, uwafata ah, amanota yose akaya- akayiharira byagora gusa nk'ikipe ikora kuri iyo ndirimbo bisaba ko mwese muba mwuzuzanya buri wese n'inshingano ze kugira ngo indirimbo isohoke ari nziza Mm. indirimbo rero imaze gusohoka mu majwi birasaba ko ijya no mu mashusho cedru icyo gihe nibwo uruhare rwanyu ruzamo mwebwe n'ibiki by'ingenzi mugomba kuba mufite kugira ngo ayo mashusho nayo asohoke neza nk'uko indirimbo iba yasohotse
amashusho y'indirimbo kugira ngo abeho ubundi ahanini urumva nyine indirimbo iba irangiye igomba kuba ihari kugira ngo njyewe nka director nyumve first of all Ah, iyo numvise indirimbo ubundi biba ari akazi kanjye kuba natekereza nkagira ah, nkagira vision y'ukuntu ayo mashusho azasohoka ni ukuvuga ngo icya mbere ngomba kuya- ni ukubona iyo video ukuntu izaba isa mu mutwe wanjye ariko biratandukana ko sometimes hari igihe hari abahanzi baza bo bafite bakora indirimbo bafite n'ibitekerezo cy'ukuntu bifuza ayo mashusho azaba ameze so hari igihe baza bakabigusangiza akabwira ati n'ibitekerezo nayo mfite nkaba nabigenderaho nkaba nakubakaho poroje yose ukuntu videwo yaba imeze so iyo ibyo bitekerezo bimaze kujya hamwe ah, mukabyandika hamwe ubwo urumva hakurikiraho process noneho yo gushaka ibiba bikenewe kuko videwo buriya ikenera ibintu byinshi iba ikenewe ahantu mugomba kuyishutingira nimba ari ahantu hasanzwe habaho se cyangwa nimba ari ahantu mugomba kwiyubakira se cyangwa nimba ari sitidiyo muri bujyemo ahantu ibyo byarangira mugashaka ibindi amaprops akenewe nimba ari abandi bantu bazakorerwamo bazakoreshwamo imyenda bazambaramo izo zose ni process yarangira mukagera ku munsi wa shooting umunsi wa shooting ushobora kuba umunsi umwe cyangwa se ikaba iminsi itatu cyangwa ine idepenze wenda na na n'iyo video mushaka icyo mushaka kugeraho hari igihe biba bisaba ibintu byinshi ku buryo bitwara iminsi myinshi amalokesheni atandukanye cyangwa se bikaba byanatwara n'amasaha n'atatu cyangwa ane ni ni ni biterwa biterwa na na, na buri project so iyo ibyo birangiye rero akazi ntabwo kaba karangiye hakurikiraho igihe cya editing eh, igihe kinini nkanjye hari igihe mbikora byose yaba mu gutegura kudarekitinga ndetse no ku editinga so hagakurikiraho igihe cya editingi cyo gushyira hamwe ya mashusho kugira ngo cya gitekerezo twari twagize mu ntangiriro kize ku mashusho noneho abe yasakara hanze abantu babe babona icyo gikorwa kirangije urakoze cyane hanyuma Ernest wowe nk'umuntu ukurikirana hafi imyidagaduro akenshi abanyamakuru akazi kacu karimo no gukritika cyangwa se gukora ubusesenguzi ku muziki runaka uba wasohotse wowe iyo poroduwi nk'iyo isohotse ku isoko icya mbere wifuza kumenya cyangwa se gukura muri iyo poroduwi ni iki mu bijyanye n'imitunganyirize yayo
urakoze edi urumva urumva ahangaha ngenda kuri izo poroje ebyiri iy'amajwi n'iy'amashusho iy'amajwi ikintu cya mbere bufasha umuhanzi mu kubanza kureba esike iyo ndirimbo yujuje ibisabwa amaradiyo akina cyangwa se imiziki icurangwa ku maradiyo kuko hari igihe indirimbo iba yamaze gutunganywa ariko mu by'ukuri wayumva ugasanga nk'uko nk'uko bakeba babivuze iyo barimo gukora mixage haba hari urugero fatizo iyo ndirimbo igomba kuba ifite hari uburemere igomba kuba ifite mbese ku buryo haba hakenewe nyine umuntu ufite ugutwi kumva cyangwa se umuntu ushobora kuba yarageze muri studio za radiyo nk'uko nk'uko cyangwa se aba DJ ku buryo ashobora kukubwira ati indirimbo yawe irasora neza cyangwa iravuga neza noneho ikidutubo aho ngaho rero icyo wowe umufasha ni ugufasha nyine kuyigeza ku maradiyo nk'uko nk'uko niba ateganya ko ijwi yifuza ko indirimbo ye yacuranga ku ijwi rya amerika so icyo bumufasha rero ni ukuyigeza aho ngaho aho ni ku ruhande rw'amashusho nako rw'amajwi ku ruhande rw'amashusho ho noneho naho urebye nk'ahantu biba bitandukaniye cyane ni uko wenda sosho media zaje ubu ngubu ariko ubundi n'amateleviziyo nayo aba afite aba afite urugero fatizo rw'amavidewo bakira ni ukuvuga ngo uburyo sede wenda araza kuza kubisobanura neza uburyo bakora icyo kuzirendaringa uburemere ziba zifite na karite ziba zifite kugira ngo batazapurudinga ejo n'ejo bundi zigata ya karite so ibyo rero nibyo tubafasha ndetse nyine tukabagira inama ukamwereka uti indirimbo yawe imeze neza ariko niba ushaka ko ijya kuri yutube kugira ngo ibe isa neza ejo abantu be kuzayireba basange yamaze kuba umweru birasaba ko uyishyira muri iyi foruma iyi n'igi noneho ukamenya amaforomo ushyira kuri ayo masosho media n'amaforomo utanga ku ku bitangazamakuru navuga nk'amateleviziyo n'ibindi nk'ibyo ngibyo urakoze urakoze cyane ubwo buryo nuko indirimbo igomba gusohoka turaza kubigarukaho mu kanya ariko dufite n'abakunzi b'ijwi rya amerika hirya no hino ku isi bifuza kugira ibyo babaza abatumirwa bacu kuri telefoni turi kumwe na alimasi wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
genda i kigali hano mu rwanda ikibazo cyawe nanjye nsanzwe ndi umucuranzi ubwa mbere nashaka kwibariza clement nashaka kumwibariza kabisa abana ku bijyanye no gutunganya imiziki nyine muri sitidiyo nanjye nsanzwe ndi umucuranzi ariko hari ukuntu tuba twumva indirimbo za kera ugasanga zifite karite iryoheye ugutwi kurusha indirimbo z'ubu zo muri iki gihe clement rero nk'umuproducer afise nyine sitidiyo twemera nyine na hano i kigali kabisa kina music ni sitidiyo ya kera twibaza ko abifisemo uburambe cyane hari ukuntu wumvirije nkanjye nk'umuntu akunda rege wumvirije nka rege ya bob marley yakozwe muri za mirongo irindwi ubu ukumviriza na rege yakozwe nko muri kina music nk'uyu munsi bashobora kumva uburyohe rege ya kera ifise ukibaza uti kubera ko ubu sitidiyo z'ubu zifite ibikoresho bigezweho ariko ntitwumve ka kantu nka kamwe ka kera wumva ko uburyo umuziki usohokamo no muri no muri bafure isanzwe akanovera
yego akanovera akabazo ka kabiri nako karasanzwe cyane ndashaka mubaze niba ataduporomotion ahora aha abacuranzi bataragera ku rwego rwo hejuru natwe ngo azatwibuke
urakoze cyane clement
urakoze namwe clement clement turakumva yego wagerageza ugasubiza ibyo bibazo bya arimasi
yarakoze icyo namusubiza mu kibazo cya mbere ni uko
buriya buri buri buri buri generasiyo igira ibintu ikunda bitandukanye n'ibyayibanzirize cyangwa n'ibizakurikiraho biragora rero kugira ngo akenshi usanga aricyo kibazo kizamo basanga niba warakundaga indirimbo zo muri seventizi uwo muri nayintizi ntabwo mubyumva kimwe uwo muri nayintizi ntabwo byumva kimwe n'uwo mu bihumbi bibiri akenshi usanga aricyo kibazo kiza uko rege yakorwaga icyo gihe yavuga cya bomarabe hari ababikunda gutyo ariko hari n'abakunda iz'ubu ngubu abari gukora ubu ngubu bari gukora ni ukugerageza rero icyiza ni uko umuziki ntusaza arizo za bomarabe ziba zihari ari n'izisoko ubu zirahari buri wese yumva ibijyanye n'uko amarangamutima ye amubwira gusa ahenshi usanga bijyana n'imyaka n'igihe ibyo umuntu yakunze kera wenda atari byo bigezweho ubu ngubu aho ngaho niho haza amabukano no kumva ko bitandukanye gusa ari iby'ubu ngubu bikaba bikunda ari ibya kera nabyo bikaba bikunda icyiza ni uko byose bihari ahubwo hari amahitamo kumva buri wese icyo ashaka icya kabiri cyo yavugaga ko niba hari uko dufasha abakizamuka ubundi tugiye dukora za odisiyo buri myaka nk'itatu nuko hajemo kovide ariko na mbere y'uko iza hari abahanzi bashyashya twari twafashe ubwo rero ni muri ubwo buryo nibaza ko nawe niba ari umuhanzi yazacamo iyo tugiye kubikora tuzabyamamaza cyane ku buryo abantu benshi bibageraho akazitabira utsinze niwe dufashe
ngaruke kuri icyo kibazo cy'uburyo uburyo bufite ngaruka ki ku buryo umuziki utunganywa nk'umuntu ufite uburyo buke ese hari kugira ngo indirimbo nayo isohoke yumvikana neza hari icyo mubafasha cyane cyane ko umuntu ashobora kwibaza ko umuntu ufite amafaranga menshi n'uburyo bwinshi indirimbo ye iraza kuza yumvikana neza isohoka neza uruhare rw'uburyo ni uruhe mu bijyanye n'uko mutunganya indirimbo kugira ngo n'indirimbo ibe yakundwa
uruhare rw'uburyo ni uko birumvikana ko studio nziza zifite ibikoresho byangombwa bigezweho bihenze ugereranyije na studio zidafite ibikoresho cyangwa se zidafite n'abakozi bafite ubumenyi buhagije aho ngaho nibwo uburyo navuga bushobora kugira uruhare ariko mu bindi mu muziki ubundi ni impano kuba ufite amafaranga menshi ntibyatuma indirimbo yawe iba nziza cyangwa uririmba neza oya uburyo bushobora gufasha kugera ku batunganya umuziki bahenze cyangwa se ku masiyo ahenze kubera ko afite ibikoresho bihenze ariko nanone uramutse uyafite udafite impano nta kintu kinini byagufasha
seduru kugira ngo videwo y'umuhanzi runaka isohoke neza nawe ku buryo wumva ko wayikoze neza wayitayeho umwanya wafashe igihe cyawe ukayitunganya neza ni iki usaba umuhanzi
nk'uko clement yari abivuze buriya ikintu cya mbere ni impano n'umutima umuntu aba yashyize muri icyo gihangano cye ariko buriya ahantu videwo zitandukaniye na odiyo videwo buriya zidepanda cyane kuri kuri bajeti umuhanzi afite kubera ko abahanzi baba bafite uburyo butandukanye nyine nk'uko mwabivugaga hari hari nk'umuhanzi ushobora kwifuza ibintu birenze kuko videwo akantu kose kayigiyemo kaba ari amafaranga ahantu mugiye gushutingira murahishyura igihe muri buhamare murayishyura abantu uri buzane muri videwo yawe urabishyura ntabwo waba ari buziremo ubuntu imyenda uri bwambara urayishyura ubwo uko ufite amafaranga nibwo uri bwambara imyenda ihenze nimba wenda hari na videwo ziba ziri mu buryo buri aritisitike gusa umuntu ashobora no guhagarara ahantu hamwe mugashutingira aho ngaho ariko layitingi muba mwahakoreye ayo matara ntabwo aba ahendutse mbese uburyo bw'umuhanzi uko yifashe bugira ikintu kinini mu gutunganya kugira ngo videwo igire uko yasohoka gusa ku ruhande rwanjye nka nka dayiregita cyangwa se utunganya ayo mashusho ubumenyi n'umutima mba ndi buzane muri iyo poroje ntabwo budipendinga ku bushobozi bw'uwo muhanzi ni ukuvuga ngo nimba naje kuri seti niyo twaba dufite agatara gatoya se cyangwa se dufite amasaha make aho hantu umutima n'ubushake n'ubumenyi bwanjye na egisperiyanse ndi buzane ni kimwe n'ubundi niya yayindi naho ndi buzane ku muntu uri butange uri bufite amafaranga menshi ari bushore muri muri iyo poroje so biratandukana ariko nanone ntabwo bivuze ko poroje yagiye mu buryo bukeya bivuze ngo ntabwo izaza ari nziza se cyangwa itari ku rwego rugendanye n'igihe tugezeho ndumva ari uko nabishyiramo
ernest wibaza ko hari abahanzi bashobora kuba bagira ahantu kure cyane ariko bakazitirwa n'uko badafite uburyo buhagije kugira ngo basohore indirimbo cyangwa amashusho meza aryoheye ijisho ijisho cyangwa ugutwi
bibaho cyane bibaho cyane ndetse hari n'ingero nyinshi z'abahanzi byagiye bisubiza inyuma cyangwa se ngira ngo na seduru na kerema babikomojeho hari nabo bo bakunda no gukora ikintu navuga wenda nk'icyo gushaka impano bakaba aribo bazifashiriza ni uko akenshi abahanzi baba bafite impano ariko nta bushobozi bafite birashoboka rero kuko urumva niyo indirimbo imaze kurangira gutyo haba hakenewe n'ubushobozi bwo kuba wabasha gukora poromosiyo poromosiyo nayo nyine nk'uko twabivuze aho isi ikomeza kugenda igera hari ukuntu bisaba kwihenda hari igihe bisaba ko ubushobozi ariko nanone nk'uko nanone banabivuze iyo igihangano ari cyiza iyo indirimbo ari nziza yaba ari iy'amajwi yaba ari rodiyo ahanini icyo ngicyo nicyo cya mbere amafaranga na sitarategi cyangwa se uburyo abantu bashobora gushyiraho bakavuga bati iyi ndirimbo tugiye kuyimenyekanisha muri ubu buryo ibyo byose biza nyuma y'uko indirimbo nziza iba yakozwe aho rero ngira ngo ni naho mpamvu ni nayo mpamvu edi twifuje kwishyira hamwe gutya kugira ngo tubashe kureba esike hari abantu bari hano muri amerika bafite wenda twiganje twibanze ku bushobozi ariko hari n'ababa bafite ubushobozi bw'amafaranga ariko nk'uko nguko noneho batanafite ubushobozi bwo kugera kuri porodisa nka kerema ngo bicarane bakorane indirimbo batanafite ubushobozi bwo kugera cyangwa se batanafite umwanya wo kugera kuri sedu niyo mpamvu rero twageze turavuga duti niba umuziki nyarwanda urimo gutera imbere cyane cyane mu rwanda nk'uko twabivuze bikaba bigeze ku rugero rushimishije kubera iki noneho tutakwigira n'abantu bo muri dayasipora nk'ubwo tuvuga ngo ni intara ya kane tukareba abo bo bahari bafite impano wenda badafite ubushobozi cyangwa se bafite ibibazo bigiye bitandukanye nk'uko twabisobanuye bo n'iki twabafasha noneho naho ibihangano byabo bikamenyekana mu rwanda turabigarukaho mu kanya ariko reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya amerika sendegiya jean paul wiriwe neza
wiriwe neza uri hehe
merereye hano i kigali abashuhuje mwese ndetse n'abatumirwa ikibazo cyawe
ikibazo mfite ndashaka kukibaza kerema mbere na mbere ndamushimira uburyo ki ateza umuziki nyarwanda imbere biciye mu nzu ye itunganya umuziki ya kirina myuziki ariko ikibazo nifuzaga kumubaza ese ko hariho abahanzi bajya bagana abaporofesa nka we akenshi ugasanga ntabwo bahawe ubujyanama bukwiriye akenshi ugasanga umuntu ariyumvamo impano yo kuririmba ariko umuporofesa yamugera imbere umuporofesa we akumva ko uwo muntu umugeze imbere nta mpano yo kuririmba afite ariko umuporodiyusa ntamubwize ukuri ugasanga amusohoreye igihangano kidafite kidafite ubushobozi bwo kuba bwahatana bitewe n'uko nyine porodiyusa we yabonye wa muntu ko adafite iyo mpano yo kuririmba ubwo rero ngewe numvaga numvaga nk'abaporodiyusa bazajya bafasha ababagana ukamubwira ko utamubonyemo iyo mpano kuruta uko wamukorera igihangano kidakwiriye gikikuje karite mu buryo bwo kumwikiza kugira ngo aguhe amafaranga urakoze cyane ah, jean paul reka Clement asubize icyo kibazo Clement ibyo bibazo hari ibyo wari wahura nabyo aho umuntu yumva ko afite impano ariko wowe wakumva ah, ibyo akugejejeho ukumva nta kigenda
abafite impano akenshi hari igihe batabimenya ngo cyangwa ngo babyiteho bihagije noneho abatayifite ahubwo akaba aribo bafite umuhate mwinshi no gu- no gushaka kubibyaza umusaruro rero akenshi iyo bihuriranye n'u- wenda n'utunganya umuziki nawe u- ubishakaho amafaranga atabikora yitaye ah, ku izina rye cyangwa kuri reputasiyo ye ashaka gusa amafaranga niho birangira wumva ah, nk'ibyo yavugaga hari abantu bakoze indirimbo wumva ko koko ari uririmba nta mpano yari afite ariko akaba utashoboye uwatunganyijwe umuziki atashoboye kumubwira ati nubwo ufite ubushake nubwo ufite amafaranga ariko ntabwo wenda impano yawe iragera ku rwego rwo gusohora indirimbo uracyafite byinshi byo kwiga genda ufate umwanya ubanze ubyige hanyuma ubone kugaruka bibaho ariko icyo navuga cyo ni uko um, akenshi nk'uko tuyavuze mu muziki ni impano mbere na mbere abantu bashingiraho iyo mpano iha- idahari ibintu byose birapfa yaba ari amafaranga yabizemo yaba ari ubundi bumenyi bu- bungana iki bakongeraho ntacyo bimara bidashingiye kuba ku mpano mwe mwese muba mufite
hari abo mujya musubiza inyuma mukababwira ko ima- impano bafite idahagije ku buryo ba- wenda bashora amafaranga menshi mu gikorwa nk'icyo kandi nta yego barahari barahari ndetse rimwe na rimwe hari hari abo bumva ko impano ba- wenda bazifite ariko zitari develope neza ku kigero eh, gishimishije ariko hari n'abo wumva ko zidahari kompuretoma ku buryo eh, nta n'aho ubona washingira eh, guhera wenda unamuyobora ku bashobora kumufasha gu- gu- gutyaza cyangwa gu- kumutoza eh, kuririmba gusa ehm, nanone tunyuze kuri ku- ku- kuri abo batumwa umuziki bemera kubikora ariko twanavuga no ko wabibwirwa nanone ntibabyemere kuko hari igihe ushobora no kubwira umuntu ko nta nta mpano afite akaba ashobora kubyakira nabi cyangwa se akensisa bikaba yagena ku bandi bo bashobora no kubikorera ah, ko bashaka amafaranga gusa batitaye ku kuba bakubwiza ukuri koko hari hari abo mujya mugirana ubwumvikane buke cyane ahanini ah, mushingiye ku byo muba mwabonye mukaba mwababwira ngo ibi ntibigenda ariko ntibashake kubyemera
Ah, ubundi kuva kuva twafungura kina music twahinduye twahinduye imi- imikorere ye twari dufite- mbere yari studio gusa yakira abantu bose baje kuririmba ariko nyuma yaho ah, bi- bibaye record company byagabanyije umubare w'abantu ah, bazaga bashaka gusa kuririmba bakishyura bakagenda rero ariko mbere ibyo byagiye bibaho wa- wabwira umuntu uti ukeneye amasomo wenda ajyanye na na voko we kubera uko yitekereza cyangwa inshuti ze zimubwira zanga kumubwiza ukuri zim- zimwumva aririmba ziramubwira turabizi wabikora izi zimubwiza ukuri ukabona byakiriye nabi eh, kuko yatekereza ko urugero ariho ari rwiza akurikije ibyo inshuti ze zimubwira cyangwa nawe ibyo yibwira
cedric wowe eh, ibi hari ibyo wari wahura nabyo mu kazi kawe
ya bibaho cyane bibaho cyane gusa i- ahantu bitandukanye wenda kuri twebwe nuko njyewe ah, muri icyo gihe nta bushobozi mba mfite bwo kubwira umuntu ngo jya gusubiramo indirimbo yawe cyangwa se ririmba ko indirimbo bayingezaho yararangiye so hari abahanzi baza ukumva ko mu by'ukuri koko iyi atari indirimbo akuzaniye so biragoye nyine nk'uko clement yarabivuze burya kubwira umuntu ngo ngo uririmba nabi cyangwa ntabwo uzi kuririmba nigeze kuganiraho na Ernesto gu- turi kuganira turi kwibaza impamvu abantu badafite impano yo kuririmba cyane usanga aribo babifitemo umuhate kurusha kurusha abantu bafite impano yo kuririmba sinzi impamvu sinzi ikintu kibitera noneho ugasanga ubushake umuntu abifitemo n'ukuntu abishaka ariko wenda iyo mpano idahari hari igihe bigorana byo hari igihe bigorana kuba wamubwira ngo nta nta nta nta ntabwo igihangano cye kimeze neza cyangwa imiririmbire ye ntabwo imeze neza kubera ko wenda yaba yarahuye n'abo baprodusa nyine bishakiraga amafaranga bakamushyira hariya nyine bakarikodinga ibyo bashaka nawe akayishyura so iyo bigeze kuri videwo rero hari videwo nyinshi rwose nakoze numva bitakakwiye kuba nzi gukora iyo videwo kuko burya nta nubwo biri fani cyane burya kwicara wumva indirimbo inshuro igihumbi yisubiramo atari indirimbo nziza iryoheye amatwi ariko hari igihe nyine biba ari akazi akazi ni akazi hari igihe utabasubiza inyuma hari n'igihe wenda iyo wenda ndi bizi wenda mfite akazi kenshi wenda biramfasha nkaba navuga ati reka reka tuzarebe ikindi gihe wenda se cyangwa turebe ukuntu bigenda ariko biragorana byo hari n'abantu mushwana kubera ko umubwiye ko wenda impano ye wumva idahagije so ni ugushaka uburyo bwiza ubibabwiramo wabibumvishamo wenda ariko utagerageje kuba wakomeretsa amarangamutima yabo urakoze cyane kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi ry'amerika musabo wiriwe neza
niriwe cyane uri hehe
ndi Nairobi muri kenya ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye ndacyerekeje ku bikrema ndi umuririmbyi usanzwe uririmba muri korali bisanzwe muri ebyiri ariko nda nandika indirimbo hama nkazisanga muri korali kandi zigakunda bakazikunda nkagenda neza ni icyo umuntu yakora kugira ngo ashobore kuba umuhanzi ku giti cyiwe ni icyo kibazo mfite murakoze
urakoze Clement eh wasubiza icyo kibazo cy'uwo mukunzi w'ijwi rya amerika Nairobi muri kenya
arakoze ikibazo niba asanzwe yandika indirimbo akaziha abandi bakaziririmba icya mbere ni ukumenya ko afite impano yo kuririmba kuko ushobora kugira iyo kwandika ariko udafite iyo kuririmba rero kubimenya ni uko yaririmba iyo uririmbye abo uririmbiye ukagerageza ugashaka abantu bakubwiza ukuri batabikubwira gusa kuko ari inshuti zawe cyangwa bashaka kukubwira ibyo ushaka kumva ahubwo babikubwira buriya n'umuntu umuntu ashobora kutagira impano yo kuririmba ariko abenshi baba bazi kumva umuntu waririmba ibintu biryoheye amatwi cyangwa bitaryoheye amatwi wowe icyo yakora ni ukuririmba akaririmbira abantu batandukanye akagerageza kumva kubabwira ati mumbwire mumpe ibisubizo ariko by'ukuri bitajyanye n'ibyo mutekereza ko nshaka kumva nicyo namubwira urakoze cyane mukanya Ernest yari akomoje kuri gahunda mufite yo kugerageza kwegereza amasutudiyo yanyu abahanzi hirya no hino ku isi hari gahunda mufite muzatangira hano muri leta zunze ubumwe za amerika yo kwegereza amasutudiyo abahanzi batandukanye baba hano muri leta zunze ubumwe za amerika mufata iki gitekerezo mwifuzaga kugera ku ki ese hari abahanzi benshi koko mubona bafite inyota yo kuba bakorerwa indirimbo ariko bakabura ayo mahirwe y'uko bategereye izo za studio
igitekerezo cyaje biturutse nyine kuri abo bahanzi bamaze kwiyongera batuye mu bihugu bitandukanye cyane cyane muri amerika ko ariho tukanahera ko amasigiyo arahari anakomeye ndetse aruta nay'iwacu ariko ahubwo abatunganya imiziki bumva injyana n'umuco n'ibindi byose dukora iwacu nibo ikibazo kubona rero abatunganya umuziki babigize umwuga bazi bumva ibyo umuziki wacu mu rwanda mu bihugu dutuyemo tujya no mu rwanda n'uburundi n'ibindi bihugu twegeranye babyumva kuko bashobora gufasha gukora indirimbo zakumvikana muri kominote y'abo bantu nibo kibazo aho rero niho haturutse igitekerezo cyo kuvuga ngo ko hari abantu benshi bakeneye izi serivisi bakeneye gukora izi ndirimbo kandi wenda badashobora kuturavuringa gukora ingendo baza bagaruka inaha muri afurika ni gute twe twabafasha kubegera hanyuma tukabafasha mu gihe gitoya yaba ukwezi y'amezi abiri hanyuma indirimbo zabo zigatunganywa zigasohoka zijyanye n'ibyo isoko ryo muri ibi bihugu byacu bishaka kumva hanyuma hari abamaze kubegera
yego barahari benshi
erineste abo bahanzi kerema yari akomojeho hano muri amerika bari mu ngeri nyabaki
urakoze navuga ko abenshi wenda mu bamaze no kugenda batwegera urebye usanga urabona ko ari abahanzi bakizamuka urabona ko ari abahanzi bakizamuka bagiye gukora nk'indirimbo zabo za mbere cyangwa se hari nk'indirimbo yabo ya kabiri ikindi cyiciro ni icy'amakorali cyangwa se abaririmba indirimbo zihaye zo mu rusengero cyangwa se indirimbo zaririmbye imana za gospel abo ngabo ntekereza ko impamvu nabo barimo kuba benshi ni uko bo ubusanzwe nyine urumva baba baririmbira hamwe ari amakorali birabagora rero birabagora rero kuba bahuriza bajya kurikodinga cyangwa se bagenda bose icyarimwe ikindi nk'uko nk'uko kerema yanabivuze abatunganya indirimbo hano uba usanga bamenyereye gutunganya indirimbo ariko uburyo amajwi uburyo bw'imiririmbire bwo mu karere iwacu ntabwo baba babimenyereye nta n'ubwo baba babizi birabagora rero kubakorera niyo mpamvu urebye navuga abo ngabo aribo bari mu byiciro bibiri kuko ikindi cyiciro cya gatatu ni icy'abahanzi bamaze wenda kumenyekana cyangwa se bazwi baba abanyarwanda abarundi n'abandi bo mu karere batuye inaha bo urebye nabo nubwo biba bitaboroheye ariko bo bari basanzwe bamenyereye uburyo wenda hari uburyo bakorana na ba kerema bakaziboherereza bakongera ariko urebye ibyo byiciro bibiri nibyo navuga byibanze mu barimo kutwegera kuri gicuri icyo ngicyo wari uvuze cy'uko ubusanzwe abahanzi umuhanzi ashobora kukoherereza indirimbo ye cyangwa amajwi ye ukaba wayatunganya kuki bibaye ngombwa ko muhurira hamwe nk'abantu batunganya umuziki n'abayobora umuziki kugira ngo mushobore korohereza abo bahanzi bafite inyota y'uko ibihangano byabo byajya hanze bwana seduru
ubundi kuba bibaho bibaho cyane muri muri muri production ya audio abahanzi benshi hano barabikora baga akavugana n'umuproducer mu rwanda wenda nk'uko nka kerema nk'uko nguko we atinkorera biti kuko producer aba ashobora gukora biti wenda atari kumwe n'umuhanzi bakaganira kuri telefone kuri facetime bakasangira ibitekerezo by'uko bashaka indirimbo ikora akamwohereza biti noneho umuhanzi akaba yajya hano muri studio hano akarikodinga bagafata ya majwi bakayasubiza kwa kerema agakora ayo mamikaje n'amamasitaringi ariko burya iyo porosesi nubwo ishoboka ntago ingana n'uko burya umuhanzi yicaranye na na porodisa muri studio burya umuhanzi yicaranye na porodisa muri studio nibwo navuga ngo poroduwi bakoze iza ifite iza ifite umwimerere n'ibitekerezo byinshi no guhuza kurya daregita aba akeneye no kudaregitinga uwo muhanzi uko aririmba no kumuha ibitekerezo so harimo itandukaniro rinini cyane wenda buriya kerema we uri kodinga abahanzi arabizi cyane gusa kandi ikindi nakongeraho nkanjye nakoranye n'abahanzi b'abanyarwanda igihe kinini n'ubu turacyakorana hano muri amerika iyo egisipiriyanse narayibonye n'amaso yanjye ubwo twageragezaga kujya mu masitidiyo hano muri amerika kuko hano muri amerika hari amasitidiyo menshi ariko ugasanga kubwira umuprodusa wenda w'umunyamerika se cyangwa wo mu kindi gihugu utarakuriye mu muco wacu w'abanyarwanda burya niyo utaba uri gukora indirimbo ya gakondo ariko burya hari ukuntu umuco wisanga mu bintu dukora mu buryo buri natirere tudashobora kwikuramo cyangwa se ngo undi muntu apfe kuhita yabyinjiramo uko abonye so kugenda ugafata nk'umuprodusa hano muri amerika ukamubwira ngo wenda nkorera indirimbo y'igisirimba niyo yabigerageza niyo wamwumvisha iki byanze bikunze hari akantu kadahura katageramo nabwo uzabona burya n'umuziki n'uyu muziki w'abanigeria kugira ngo utere imbere ni uko bo bumvise umwimerere wabo nubwo bafite access ku masitidiyo hano muri amerika n'amarebo akomeye ariko sitiri basubirayo bagasubira ku baproducer b'iwabo kuko ari bo muba muhuje umuco mufunze ukuntu mwumva uwo muziki bigatuma mutanga umuziki w'umwimerere so ni byiza ko rero ko kerema numva icyo gitekerezo bakingezaho ko kerema azaza hano bakicarana n'abahanzi muri sitidiyo bagakora indirimbo mu gutangira from zero kugeza irangiye bari kumwe muri sitidiyo ni igikorwa cyiza kandi kizatanga umusaruro munini ku ruhande rwa atiyo ubwarwo kurusha uko hajya habaho iyo porosesi yo koherezanya amajwi kohereza amabiti kugira gute nubwo bishoboka ariko ntabwo umusaruro uba ungana ako karusho ah, ndifuza ko Clement aza kukavugaho mu mwanya muto cyane ariko reka mfate na kwizera ah, uri kuri telefoni wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe di rwema uri hehe
Eh, ndi mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rurindo mu murenge wa buyoga ikibazo cyawe
Eh, nsuhuriza nabo batumirwa turi kumwe ku ijwi rya amerika barakumva abatuzi Eh, mfite ikibazo ese kuki usanga nk'indirimbo za- z'urubyiruko cyangwa se z'urubyiruko rw'iki gihe zitakimara igihe zikunzwe usanga wenda nk'indirimbo za kera arizo usanga zi- zisa nk'aho zikomeza gukundwa ariko ugasanga indirimbo z'iki gihe indirimbo irasohoka iga- i- igafata hiti icyo twakwita nka hiti icyo- ukwezi kumwe cyangwa se umwaka umwe ugasanga irarangiye ugasanga ntabwo igikunzwe ese biraterwa n'uko wenda karite karite z'indirimbo ziri gusohoka ubu zidakundwa cyane ese biri guterwa n'uko ari ah, abantu basa nk'aho bi- b'incabwenge cyangwa se abantu bakuru ba- barashinze urubyiruko gu- gukora indirimbo ahanini zirimo ibintu usanga by'ibishegu ugasanga zi- mu ndirimbo zimwe na zimwe zirimo ibintu byo gucyurirana cyane ese karite nk'abaporodiyusa kuki bemera gukora indirimbo ishobora kuba irimo nk'amagambo atubahiriza wenda umuco w'igihugu ugasanga harimo nk'amagambo atubaha wenda nk'ikiremwamuntu ugasanga amagambo amwe n'amwe asuzuguritse mu mu ndirimbo zimwe na zimwe zikiye bigatuma indirimbo zikiye zitanakiramba urakoze cyane ah, ugereranyije n'indirimbo za- za mbere Clement ah, kuri- murakoze hano buyoga dukunda kubumva kuri icyo kibazo cy'uwo mukunzi w'ijwi rya amerika ibuyoga ah, wenda nongereho ah, akandi gatoya ah, ubwo ntihaba hari ikibazo cy'uko isoko ry'u rwanda ari ruto- ari rito ah, ukurikije indirimbo zisohoka hafi buri munsi
Ah, nta- nta- umuntu yabirebera mu- mu- mu- muri mu mpande nyinshi gusa icyo iki- icya mbere cyo ni uko ah, kubera ibihe tugezemo ah, demande ya- y'indirimbo iri hejuru cyane ni ukuvuga ibisabwa umuhanzi ba- bisaba ko aba- ahora asohora indirimbo ugiye kureba ikigero indirimbo zasohokeragaho kera ubwo tuvuze kera muri izo igihe gihe havuga izo ndirimbo abahanzi kubera ko batabaga bafite ah, amasiyo ahagije abazitunganya bahagije basohoraga indirimbo i- nkeya bigatuma abantu bafata igihe kinini cyo kumva indirimbo imwe cyangwa indirimbo z'umuhanzi umwe igihe kirekire cyane mbere y'uko bumvira undi muhanzi ariko ubu ngubu ah, haba hari abantu batunganya indirimbo benshi hari za studio nyinshi hari abahanzi benshi noneho washyiraho ko ah, hari uburyo bwinshi bwo kumva indirimbo bigatuma abantu basaba ko bahora basohora indirimbo ni ukuvuga ngo ubu ngubu umuhanzi amaze amezi atanu amezi ane adasohora indirimbo abantu batangira kumubaza ngo byagenze gute ibyo rero bituma iyo yasohoye ino ndirimbo abantu bahita bita ku yasohotse uwo munsi ah, kurusha iya yari amaze iminsi asohoye ariko ntiba bivuze ko ya ndirimbo ye hari aho yagiye ibyo icyo ari cyo cyose wayumva haba hari abantu ba- bahari bazikunda ah, dufasha dukorana n'abahanzi umunsi ku munsi buri abafite abafana ashobora kuza akakubwira ngo ngiye nkunda indirimbo yaririmbye mu bihumbi bibiri na cumi undi afite iyo yaririmbye mu bibiri na cumi na gatanu gutyo gutyo ntabwo ari uko eh, indirimbo z'ubu navuga ngo zi- zi- zigerwaho indirimbo ishobora guhararwa ariko abayikunze bazakomeza bayikunda nubwo bazongera bagakunda izindi nyuma yaho Eh, ik- ikindi bigize kuvuga aho na- navugaho ni kuri bya bindi bya- byo- by'uko impamvu yo kuba umuntu yakorana n'umuhanzi bari kumwe kurusha uko mwakohererezanya Eh, nicyo nashaka Ah, kukubaza ah, akarusho karimo iyo wicaranye n'umuhanzi ugereranije n'uwa- na wa wundi ukohereza amajwi kugira ngo mutunganyirize ah, izo ndirimbo ze
buriya akazi kanini k'umuntu utunganya umuziki muri muri muri muri studio ni uku- ni ugutanga direction Nka- ubwo ni ni- ni- ni- ni- ni umujyo ni aho ibintu bigomba kwerekera izo nama ibyo uvuga uti buriya ni wowe u- urebye uba ufite ijambo rya nyuma muri studio ukuvuga uti "Ah, ibi ngibi nubwo watekereza ko iyi ndirimbo yajya muri iyi njyana ya- yaba nziza iramutse igiye muri iyi ngiyi ibyo rero akenshi iyo muri- mutari mutari hamwe ntabwo bi- ntabwo uwo mwanya uba uhari cyangwa se kumubwira uti aho aho wakagombye kuba uri kuririmba gutya wawe ihindura uririmbe gutya ahubwo eh, eh, iyo abikoherereza gutyo arabyohereza ukazagira umwanya wo kubyumva ntabwo biba byihuta nk'uko muba mwicaranye mubwira uti ariko numva hano waririmba gutya kandi ikindi buriya kuririmba bijyana n'amarangamutima niba uri kuririmba indirimbo ishimishije u- u- u- umuntu agomba kubyumva mu ijwi ryawe kuri ku- uri ku- uri kuririmba ibintu izo- i- ibintu bishimishije niba uri kuririmba ibibabaje niba uri kuririmba wibaza ibyo byose rero izo izo directions biragoye ko uziha umuntu mutari hamwe kiriya cyo gukorana mu- mu- mu- umwe ari hano n'undi ari muri amerika cyangwa i burayi ni ni ni- ni- ni ugushaka uburyo bundi indi option yo kubikoramo ariko siyo ah, uwo- abo- uwo muhanzi cyangwa n'utunganya umuziki baba bifuza nuko bitaba bishoboka bakabona ariyo mahitamo gusa ahari nicyo navuga urakoze cyane reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya amerika jean claude wiriwe neza
amahoro cyane uri hehe
ndi i bubanza ahantu bita ku mugimbu aho ni mu burundi
aho ni mu burundi ego ikibazo cyawe
Ah, je nashaka kubaza umutumire Ah, nashaka kubaza umutumire ubuhinga bakoresha ubuhinga bakoresha kugira indirimbo imaze eh, gusohoka ibe iryoshye gusumba uko bayivuga bari muri studio
urakoze cyane Hello?
Eh, urakoze A- akabazo kanje nako Eh, urakoze cyane reka clement akwishyure clement yego
clement turakumva
Eh, nda- nda- ndabumva ya- yabazaga ubu- ubuhanga bakoresha kugira ngo indirimbo ishoboke i- iryoshye yego
Eh, ibyo byose na- nanone bigendana nyine na na n'ubuhanga bw'u- bw'uririmba n'ubw'utunganya umu- umuziki nk'uko nk'uko nabisobanuye mbere ni ubu- ni ubufatanye bw'abo bose ndetse n'uwanditse indirimbo niba atari umwe muri abo ngabo bombi narimvuze ni timu y'abantu hari abandika indirimbo hari abo- hari ubwo uri kuririmba hari uza kuyitunganya hari abazagira ibyo bacurangamo abo bose rero ibyo byose iyo ubiteranyije nibyo bivamo ya ndirimbo iryoshye haramutse ha- umuntu yaranditse indirimbo mbi amagambo atari meza niyo wawe yaririmbisha umuntu urimba neza pe ash- bizatuma ya ndirimbo itaba nziza umuntu urimba neza nawe aramutse aririmba ibita- ibintu bidasobanutse bitumvikana nawe bituma indirimbo yaba- ni ukuvuga ngo rero ah, bira- bisaba ko ushyira hamwe abantu bafite ubuhanga yaba ari uririmba yaba ari utunganya umuziki noneho cyane cyane uwo utunganya umuziki niwo uvuga ngo ndumva wenda n'urugero niba nkeneye umuntu ucuranga gitari uyu muntu runaka nzi ashobora gucuranga ibintu byajyana n'injyana uyu muntu ari kuririmba aba bantu wenda baririmba ya majwi yandi y'inyuma aba ngaba n'aba nzi nibo bashobora ku- ku- guhura neza neza n'injyana uri kuririmba noneho rero abo bantu bose mwahurize hamwe ubuhanga bafite nibwo buza kubyara indirimbo nziza ishobora kuryoha abantu bakayumva ikirekire urakoze cyane reka dufate na john wiriwe neza john u- uranyumva john magushi uranyumva Uh, john eh, magushi yari aduhamagaye ari mu gihugu cya zambia ndabona telefoni ye atatwumva neza ariko reka tugaruke kuri iki gikorwa murimo gutegura muzakorera hano muri leta zunze ubumwe za amerika Ah, ku bahanzi bifuza ko mwakorana muri iki gihe mbere y'uko mukora urwo rugendo rwanyu hano muri amerika ugahura ah, n'abandi batunganya imiziki barimo seduru n'abandi ni iki mwifuza ko bash- bagomba kuba bafite mbere y'uko mutangirana mutangira gukorana nabo cyane cyane ko muzaba mufite igihe gito hano bwana clement
Ah, iki- icy'ingenzi cya mbere ni uko ah, ba- twagiye tubivuga ko bakontakita itegura urwo rugendo hanyuma ikindi ni ugushyira indirimbo zabo ku bazifite hafi ku buryo ah, uwo mwanya tuzaba dufite mutoya tuzakoresha neza kandi twakira benshi bashoboka kugira ngo koko uru- urwo rugendo rugire abo rufashe icyiza nk'uko ah, ah, eno yabivugaga harimo abahanzi benshi bashyashya batari bafite ayo mahirwe ni ukuvuga ngo mu gihe kizaza tuzaba dufite abandi bahanzi biyongereye kubera iki gitekerezo twagize batari bafite ukuntu indirimbo zabo zizasohoka tuzashobora kumva kandi batari bahari ni ibintu byananshimishije kumva ko hari benshi bashyashya bashaka kubitangira kubera iyi mpamvu y'uru rugendo ubwo rero ntibashyire ibihangano byabo ku murongo turaze tubafashe ndetse n'abafite amajwi ariko badashobora kwandika hari uburyo bishoboka dukoranye na timu yacu harimo abandika indirimbo bashobora kubafasha kuzandika hari abashoboye kuririmba badashoboye kwandika hari abashoboye kwandika badashoboye kuririmba ibyo byose tuzagerageza gukorana nabo ku buryo bitanga umusaruro mu kanya ndaza gusaba Ernest aze kutubwira uburyo abifuza gukorana namwe muri iki gihe gito muzaba muri muri amerika babageraho ariko reka mfate umukunzi w'ijwi rya amerika umwe wa nyuma mbere y'uko dusoza ikiganiro karemera wiriwe neza
wiriwe neza uri hehe
ndi nyagatare mu rwanda ni mu karere ka nyagatare ikibazo cyawe mu magambo make cyane
mu magambo make mbere na mbere ndashimira uwo ishimwe kerema kuko mu bigaragara kina music ni abantu bagerageje kugira aho bavana umuziki nyarwanda n'aho bawugejeje ariko nyine icyifuzo cyanjye muri makeya nashaka kugira ngo mwe nk'imbogamizi cyangwa se mubwire nk'ikintu cyane cyane abana bashaka kujya mu muziki bagira cyane cyane bari mu cyaro nk'ahangaha duherereye umwana akura afite intumbero cyangwa se yumva aza umunyamuziki ariko bikaza kurangira bitagezweho kubera ko ahantu tuba turi ni ahantu bidashoboka cyane birashoboka ko umunyamujyi nk'abariya bari mu mujyi abo bakaremaho bashobora kugera mu byaro bakareba impano zirimo bakazizamura kurusha uko umwana waba ari mu cyaro yajya kubashaka i kigali rero nkanjye mu byifuzo byanjye nkaba numva bajya bamanuka bakatugeraho cyane ko ngenda umwe muri mu babaye zikisime b'icyo kintu kuko nazamutse numva azakora umuziki ariko byaje kurangira bitanshobokeye mba umuziki wo mu makayi kubera ko nabuze ubushobozi urakoze bikaba byaba byiza baramutse bamanutse bakatugeraho byadushimisha cyane murakoze cyane ijwi rya amerika urakoze cyane kirema nakubarizeho ese iyi gahunda ushaka gutangira muri amerika ufite gahunda yo kuyikomeza no mu bindi bihugu ukagera ku bahanzi b'abanyarwanda bari muri diaspora hirya no hino hanyuma nicyo cy'uwo mukunzi wacu utubaje niba hari gahunda mufite zo kwegera abo bahanzi bakiri bato ariko batari mu mujyi wa kigali
mpereye kuri icyo cyo wari umaze guhamagara ni igitekerezo cyiza hano nk'uko nabivuze hari za odisiyo twakoraga ariko twazikoreraga i kigali abantu bose baturutse ahantu hatandukanye bakaza gusa twaje kubona ko nk'uko yabivuze hari impano nyinshi ziba ziri hanze ya kigali benshi batabona uko bazi kigali rero buhoro buhoro uko ubushobozi buboneka tuzabyagura bijye bigera noneho no muri no mu bindi bice by'igihugu ikindi ni uko nk'uko wari ubivuze dufite gahunda yo kujya no mu bindi bihugu atari no muri leta zunze ubumwe gusa za amerika hari aho twajya tubona abandi bahanzi benshi ubushize duheruka muri canada twabuhuriyeho n'abahanzi benshi nabo bafite ubushake bwo gukora ndetse bashaka ko babona abatunganya umuziki bavuye mu rwanda babafasha i burayi ni uko tuzagenda tubikora muri amerika niho dutangiye ariko n'ahandi tuzagera Ernest reka nguhe ijambo rya nyuma ku bifuza kwitabira icyo gikorwa babageraho gute mu masegonda make cyane hanyuma dusoza ikiganiro urakoze edi hari nimero hari nimero turimo gukwirakwiza abantu bashobora guhamagaraho cyangwa se bakayoherezaho ubutumwa ntunyemere nayitanga mu magambo magira vuba
ni ako kagasinye nyine ko guteranya rimwe gatatu gatatu gatandatu icyenda kabiri gatandatu rimwe icyenda kabiri gatanu ni ukuvuga ni gatatu gatatu gatandatu icyenda kabiri gatandatu rimwe icyenda kabiri gatanu nk'uko kema yabivuze dufite studio hano muri texas ariko abazajya bashaka n'uko tubasanga aho bari tuzahabasanga dufite ikipe nini nk'uko yabivuze nanone izajya ibafasha kwandika indirimbo ku batabishoboye kuzikosora ndetse nk'uko yanabivuze nanone n'abashaka gukorana n'abahanzi b'ibyamamare mu rwanda cyangwa se n'abandi bahanzi bo mu rwanda tuzabafasha kubahuza byose Ernest ugezi we cedric uwabasinga na clema ishimwe ndabashimiye cyane kubw'akanya mwaha ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire
murakoze cyane nshimire namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mwari mudukurikiye nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na nadia taha wamfashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya karindwi washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amayira